virusi ya corona aho muherereye hose
Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. iradiyo ijwi ry'amerika isameranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese dutaramanye muri kumwe na frederic nkurikije mu burundi twumvikane ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu iradiyo inshuti ya bose no kuri fm jana kane n'ibice bitatu y'ijwi y'amerika mu burundi umugambwe badasigana bipona waraye ufashe ingingo ruhasha yo gufuta muri uyu mugambwe abagabo batatu barimwo wahoze ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu gaston sindimo turabye ivyo bakoze ntibibyararaza umugambwe ntibituma basuzugura inzego z'umugambwe tukabarukana burundu mu mugambwe w'abadasigana ipona
uyo ni olivier nkurunziza umunyamabanga mukuru w'umugambwe ipona abakuwe bo bavyamerera kure nta gaciro tubiha nta n'umwe vyohungabanya igikenewe ni uko ahubwo hoba ibiganiro kugira ngo dusubire kugira inzego zirongoye umugambi uyo nawe ni anise ngabo ku izina rya bagenzi we mu rwanda naho urugero rwihariye rw'urukiko rukuru ruhuranisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ivyambukiranya imipaka rufise icicaro mu karere ka nyanza rwanse ivyasabwe na madame yvonne idamange ibya mugwiza bwo kwimurira inteko yarwo i kigali inama mpuzamakungu ijejwe umutekano ku isi yaraye yihweje umugambi wo kurangiza amabanga y'inteko mpuzamakungu zicungira umutekano ku rubibe hagati ya sudani y'epfo na sudani amakuru avugwa hirya no hino tuyatanguriye mu gihugu ca misiri aho abantu babiri baguye mu muriro wadutse mu gice c'ibitaro bivurirwamwo abagwayi baremvye cane uyu muriro wadutse mw'ijoro ryakeye ku bitaro vya leta biri mu gisagara ca delta nile mu ntara ya kafir el sheika ivyo bitaro bivurirwamwo abantu bagwaye ingwara zijanye no guhema nabi gushika ubu ariko ntibiramenyekana niba muri abo bagwayi harimwo abagwaye ikiza ca korona umuvugizi w'iyo ntara ahmed el samahi yavuze ko abantu cumi na batandatu aribo bari muri ico gice c'ibitaro igihe uyu muriro waduka hagati mu gicugu abajejwe gutabara bashoboye kuzimya uyu muriro watewe n'insinga z'umuyagankuba amategeko yerekeye impanuka hamwe n'umuriro mu gihugu ca misiri ntiyitabwaho cane kandi ivyo biramaze gutuma haba ifu nyinshi mu kwezi kwa cumi na kabiri umucanwa waradutse mu gice c'ibitaro vyigenga kivurirwamwo abagwayi babaye cane mu gasagara kitwa obur kari hafi y'umurwa mukuru kayiro wica abarwayi indwi bariko baravurwa ikiza ca korona uwundi muriro wadutse mu kwezi kwa gatandatu umwaka uheze warahitanye ubuzima bw'abarwayi indwi mu bitaro vyigenga vyo mu gisagara ca alexandria wongera ukomeretsa umuntu umwe tukivuga ku makuru yo muri afurika inama mpuzamakungu ijejwe umutekano ku isi yaraye ihweje umugambi wo kurangiza amabanga y'inteko mpuzamakungu zicungira umutekano ku rubibe hagati ya sudani y'epfo na sudani urwego ejo ku munsi wa kabiri rwaratoye n'amajwi yose kongera ikiringo inteko mpuzamakungu zishika ibihumbi bitatu n'amajana indwi zicungira umutekano mu ntara irimwo amatati ya abyeya gushika kw'igenekezo rya cumi na gatanu y'ukwezi kwa cumi na rimwe inama mpuzamakungu ijejwe umutekano ku isi yarasabye kandi umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu antonio guterres gutegura urwandiko ruhindura kandi rurangiza igikorwa c'izo nteko mu ntango z'ukwezi guheze guterres yari yamenyesheje urwo rwego ko adashobora kubikora kubera ivyo bihugu uko ari bibiri bitavuga rumwe kuri ico kibazo kimwe muri ivyo bihugu vyose uko ari bibiri kivuga ko intara yavyeyo icegukira amasezerano yo mu bihumbi bibiri na gatanu yahavuye aha ubwigenge sudani y'epfo kikiyonkora kuri sudani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe asaba ivyo bihugu vyompi kumvikana kuri iyo ntara nyamara gushika ubu amatati ayerekeye ntaratorerwa inyishu ingingo zapfunditswe ejo ku munsi wa kabiri zirashira habona amakenga y'ukuntu sudani na sudani y'epfo vyose bigaragaza kunaniza utwigoro tw'izo nteko two kugarukana amahoro inama mpuzamakungu ijejwe umutekano kandi yateye akamo sudani na sudani y'epfo kabisaba gufata ingingo zifata kibanza vyumvikanye ko ku bijanye n'umutekano w'intara ya abyeye muri irani naho mahamud ahmadinejad yigeze gutwara ico gihugu ariko arondera gusubira kuba perezida inkuru tushikirizwa na fidele nyongabo ahmadinejad yiyandikishije uno munsi wa gatatu kugira azosubire kwitoza mu mabanga yo kuyobora igihugu ca iran igihe yagerageza gusubira kwitoza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi umuyobozi kizigenza wa iran ayatola ali kamenei yari yagabishije ko yari umunyapolitike adahuriweko na bose yari kugeramira igihugu nyamara muri iki gihe kamenei asa n'utariko agwanya ingingo yiwe y'ukuzosubira kwitoza mu mabanga yo kuyobora iran urwego kamenei arongoye nirwo ruzofata ingingo ku vyerekeye niba ahmadinejad n'abandi barondera kwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu bazohiganwa mu matora yo ku itariki cumi n'umunani y'ukwezi kwa gatandatu mu gihe iran iriko iganira n'ibihugu vy'ibihangange vyo ku isi ku masezerano yerekeye umugambi wayo wa nucleaire ugusubira gutorwa kwa ahmadinejad kotuma ivyo biganiro bitoroha mu ijambo yashikirije abamenyeshamakuru inyuma y'uko yiyandikishije mu ntumbero yo gusubira kwitoza yavuze ko ingingo yiwe yo kwiyandikisha yafatiye ku vyasabwe n'abanyagihugu imiliyoni n'imiliyoni yo kugira uruhara mu matora yo mu kwezi kwa gatandatu amenyesha kandi ko yafashe iyo ngingo inyuma y'uko yihweje uko ibintu vyifashe mu gihugu hamwe n'igikorwa nkenegwa co guhindura uburyo igihugu kiyobowe muri iki gihe Mahmud Ahmadinejad yayoboye Iran mu biringo bibiri kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu hisunzwe ibwirizwa nshingiro ararekuriwe gusubira kwitoza inyuma y'uko amaze imyaka inavuye mu mabanga y'umukuru w'igihugu naho ari umunyepolitiki adahuriweko na bose aracashigikiwe bikomeye n'abanyagihugu bakenye mu gihugu kubera imigambi yiwe igenewe gufasha abatishoboye
muriko murabandanya kumviriza iradiyo nkuru ry'amerika isameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka afurika ibiyaga binini amakuru yo mu karere ka afurika ibiyaga binini tuyatangurire mu burundi mugambwe badasigana ipfuna warayifashe ingingo ruhasha yo gufuta muri uyu mugambwe abagabo batatu ari bo wahoze ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu gaston sedimwo ubu akaba ari umushingamateka uwahoze ari umukenguzamateka anise niyongabo na isidoro mbayahaga inkuru ya pierre claver niyonkuru umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda amakosa umugambwe w'abadasigana iprona uturuka micegera c'umukuru w'igihugu wagiriza abagabo batatu barimwo gaston sindimwo yahoze muri ico kibanza imbere y'uko aba umushingamateka harimo kugarariza inzego olivier nkurunziza umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe yabwiye ijwi ry'amerika ko ayo makosa akomeye yatumye gaston sindimwo na bagenzi we babiri bafutwa burundu muri uwo mugambwe uwahoze ari umukenguza amateka ndetse niyo ngabo bitwa Isidore Mbayahaga umushinga amateka agasosi ndimwo babonye neza ko abo badasigana ubwa mbere abo bari bahanywe bakabandanya bahotorera mu kabi yuko ingingo ya cumi na gatatu ivuga yuko uwakoreye uwundi mugambwe uhagararije inzego z'umugambwe akabandanya ajoragiza umugambwe turavye ivyo bakoze nibi byararaza umugambwe nibituma basuzugura inzego z'umugambwe tukabarukana burundu mu mugambwe w'abadasigana iprona inama yafashe iyo ngingo yabaye kuri uyu wa kabiri gushika mu ijoro yari yitabwiye n'umukuru w'uwo mugambwe abel gashatsi icegera c'umukuru w'igihugu prosper bazombanza n'abandi abo bakuwe bobo bavyamirira kure basigura ko ingingo yafashwe n'abatabifitiye ububasha anise niyo ngabo niwe yavuze mu izina rya bagenzi we twabifashe nk'uko atacabaye mu muganga w'abadasigana riprona kuko abo bantu ni ba somambike ba gashatsi yarabahamagaye kugira ngo bamufashe kwandika no gusinya ibyo yifuza ariko ibiro nshingwabikorwa nk'uko byatowe na komite nkuru y'umugambwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu kwezi kw'icenda si byo byakoranye benshi mu babigize b'abadasigana b'ukuri barabagiye kwinjira kumugumya nta gaciro tubiha nta n'umwe byohungabanya igikenewe ni uko ahubwo hoba ibiganiro kugira ngo dusubire kugira inzego zirongoye umugambi tugiye kubandanya dukorera umugambi w'abadasigana iprona kuko n'umugambi wacu kandi tuwuvugira kugira ngo abadasigana birirwa bararenganywa uh, bashobore kugaruka basubire gutunganirizwa aba ndetse baheruka kwandikira urwandiko umushikiranganji w'intoro y'agati mu gihugu ajejwe itunganywa ry'imigambwe bamusaba ko yobabera umuhuza maze bagakemura amatati bafitaniye n'uburongozi bukuru bw'umugambwe wabo iprona watahukanye ikibanza ca gatatu mu matora aheruka ayo makete yahawe ijwi rya amerika yatewe ku mukono n'abo bagabo batatu bakuwe mu mugambwe ari bo gaston sindimwo andese niyongabo na isidore mbayahaga bagiriza nabo abatwara umugambwe ku rwego rwego rw'igihugu ko banyuruje amatungo rusangi kandi ko batwaza umukazo mu mugambwe tubagiriza ko bihambira ku burongozi bw'umugambwe kandi igihe cararenganye kubera ikiringo batorewe caheze kera umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda muri iki gihe rero nta nzego zishobora gufata ingingo zihari ikindi tubagiriza ni uko biba amatungo y'umugambwe ku mugaragaro bakagenda baragurisha aba amazu aba amatongo aba amaparisere mu bisagara bidaciye mu mategeko ariko uburongozi ntitwavuga ngo turabwubaha canke ntitubwubaha kuko nta bukihari uburongozi bw'umugambwe bwobwo gusanga abo bagabo bafashe inzira atari yo nicyo gituma tumaze gusuzuma ingingo ya cumi na rimwe iraba iby'umugambwe w'abadasigana iprona kwandika amakete nk'ayo ntibituma umugambwe ushobora guhungabana n'uno musi n'ejo rero mu mugambwe w'abadasigana ni ngombwa habeho kirazira ivyo bizogabanya akajagari mu mugambwe inkurikizi za mbere z'iyo ngingo ni uko bamwe mu bahanywe bava mu nzego za leta zikomeye barimwo itegeko rigenga inama nshingamateka rivuga ko umushingamateka yirukanywe n'umugambwe wiwe aca atakaza ikibanza yari afise aha urabwa n'iyo ngingo ni gasitose ndimwo azoca asubirirwa n'uwundi azo kwizerwa n'umugambwe iprona igihe cose hegereje amatora canke inyuma yayo gato biramaze kumenyerwa ko umugambwe iprona wamucikamwo amashami kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu rigize gatanu iprona ucikamwo ibice umwe mu bo ijwi ry'amerika ryahaye ijambo iyo ngingo igifatwa yagize ati ubu hasigaye ibisigarira vy'uwahoze ari umugambwe iprona wagwa Rwagasore uwo yagendanye na Rwagasore yarondeye intayo yo kwikukira ku bw'umugambwe Iprona yongeye ko ko agahinda kamwica yitegereje aho uwo mugambwe watwaye igihugu imyaka mirongo ine ugeze Pierre Claver nkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika urakoze Clavera dukurikire mu Rwanda aho urugereko rwihariye rwa sentare nkuru iburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka mu Rwanda rufise icicaro mu karere ka Nyanza wanse ivyasabwe na madame Yvonne Idamange ivyamugwiza bwo kwimurira inteko yarwo i Kigali umucamanza yavuze ko hari imbogamizi zo kwimuka kandi ko uwuregwa azoburanira mu ruhame nk'uko avyifuza Idamange aregwa ivyaha bitandatu biva ku majambo yahora avugira ku murongo wa YouTube Eric Bagirusa yari muri sentare ubu busabe bwa madamu ivone idamange ryamugwiza bwo kwimurira inteko imuburanisha i kigali mu rwanda yabutanze mu zindi nzitizi yagejeje ku rukiko mbere y'uko atangira kuburana urubanza mu mizi yavuze ko yabangamirwa bikomeye no kuza kuburanira mu karere ka nyanza kamwe mu twashyiriweho amabwiriza adasanzwe yo kwirinda icyorezo covid cumi n'icyenda yavuze ko nta mutekano yakwizezwa kujya kwinjira muri gereza ya mpanga kubera icyo cyorezo idamange yabwira urukiko ko yifuza ko urubanza rwe rwabera mu ruhame imbonankubone kuko n'ibyo aregwa yabirezwe habona kandi abikora habona yasabye ko nk'uko byagenze mu rubanza rwa bwana paul rusesabagina urukiko rukimuka nawe byagenda bityo yavuze ko baba abagize umuryango we abatangabuhamya be n'abandi batari bake bakeneye gukurikirana uru rubanza idamange kandi yabwiye urukiko ko atiteguye kuburanira ku ikoranabuhanga rya videwo konferanse cyangwa iyakure kuko abatangabuhamya be bari i kigali batabona uko bamushinjura indi nzitizi idamange yagejeje ku rukiko niyo gusaba igihe cy'amezi abiri ategura urubanza kuko ngo yamenyeshejwe ko agomba kwita kwitaba urukiko akererewe ku itariki ya kane z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka kubera uburemere bwa dosiye agasaba umwanya uhagije avuga ko hari n'abandi banyamategeko ashaka ko bamwunganira batarabonana ngo bategure urubanza yabwiye umucamanza kandi ko muri gereza ya mageragere afungiwemo abacungagereza badukanye imvugo yo kuvuga ko bashaka kumucisha bugufi intandarwa n'amafaranga baha abacungagereza ngo babagurire amayinite yo guhamagara kuri telefone abacungagereza bakayarya yavuze ko ibyo yabigejeje mu buyobozi bwa gereza ntibagira icyo babikoraho avuga ko icyo agamije ari uguca akarengane nka kimwe ashimangira ko aricyo afungiwe mu gusa n'uwishinganisha idamange yabwiye umucamanza ko aho agiye hose abacungagereza bamugendaho bityo ko afite impungenge ko bashobora kuzamurasa babeshya ko yashakaga gutoroka gereza idamange yavuze kandi ko adahabwa uburenganzira bwo kuvugana n'abana be ndetse n'abavandimwe be baba hanze bashobora kumugenera ubufasha ni mu gihe asobanura ko hari abandi bafungwa bahabwa ubwo bufasha rwihishwa agasoza asaba icyo yita ubufasha bwimbitse kugira ngo abashe kuburana mu mutuzo kandi mu mutekano abanyamategeko bamwunganira metre Bruce Bikotwa na mugenzi we metre Felicien Gashema nabo bashyigikiye ubusabe bwe mu byo yagejeje ku rukiko umushinjacyaha we yavugaga ko kuburanishirizwa i Kigali urukiko rwabisuzuma mu bushishozi bwarwo rukabifataho umwanzuro ashingiwe ku bihe by'icyorezo covid cumi n'icyenda cyugarije isi n'u Rwanda rudasigaye ubushinjacyaha bukavuga ko urubanza rwabera ku ikoranabuhanga bidahinduye icyicaro cy'urukiko kuko atari urubanza rwa mbere rwaba ruhaburanishirijwe muri ubwo buryo ubushinjacyaha kandi bwabwiye urukiko ko kunganirwa ari uburenganzira uburenganzira ntayegayezwa amategeko yemerera uregwa gusa ntibwabuze kugaragaza ko byaba byiza urubanza rushyizwe mu gihe cy'ukwezi ku kijyanye n'umutekano w'uregwa muri gereza ubushinjacyaha buvuga ko byakemurwa n'ubuyobozi bw'amagereza ariko nanone bukibaza uburyo ari we ugeramiwe mu gihe afungiwe n'abandi mu cyemezo cy'urukiko rwavuze ko bitashoboka kwimurira i kigali inteko iburanisha idamange rwavuze kandi ko n'indi nteko iburanisha rusesabagina ifite impungenge z'aho izaba ikorera mu bihe biraza kubera ko inyubako urukiko rwakoreragamo zahindutse umucamanza yavuze ko bidashoboka ko urukiko rwajya gutira ibyumba byo kuburanishirizamo kandi rubyifitiye ku cyicaro cyarwo yavuze ko gereza imufunze ifite ubushobozi bwo kumuzana i nyanza cyangwa kumwimurira muri gereza ya mpanga yavuze ko nta mpungenge ko yahandurira covid cumi n'icyenda kuko hari ubushobozi bwo kuyirinda umucamanza yategetse ko urubanza ruzabera ku cyicaro cyarwo i nyanza ashingiye ku buremere bwarwo n'ikoranabuhanga ritifashe neza yanzuye ko ruzabimbona nkubone keretse igihe havuka ibibazo bya covid cumi n'icyenda ku mpungenge za idamange muri gereza urukiko rwibukije ko amategeko amwemerera uburenganzira bwo kuvugana n'abavandimwe be kandi ko byubahirizwa kuri buri mufungwa ku ngingo yavuga ko atamenyesherejwe ku gihe ko agomba kuburana urukiko rwamuteye utwatsi ruvuga ko ubwanditsi bwamumenyeshereje igihe rwamwibukije ko agomba gutanga umucyo ku bagomba kumwunganira kuko ibye nabo bitarasobanuka rwamutegetse kubagara kugaragaza urubanza rukabona gutangira mu gihe cy'ukwezi ivoni damangi ryamugwiza w'imyaka mirongo ine n'ibiri y'amavuko n'abana bane yamenyekanye cyane kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka n'ukwezi yatangirijeho umuyoboro wa youtube yavugiragaho amagambo ubushinjacyaha bushingiraho bumurega ibyaha bitandatu byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda gupfobya jenoside n'ibindi nubwo ataragira icyo avuga ku miburanire agifatwa ahakanaga ibyaha akavuga ko ibyo yavuze byose byari mu mugambi wo kuvugira rubanda ku cyo yita akarengane bakorerwa n'ubutegetsi iburanisha ryemura ku itariki ya cumi n'eshanu z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka erakabagira ubusa ijwi rya amerika inyanza mu majyepfo y'u rwanda urakoze reka dusubire mu Burundi aho bamwe mu banyagihugu ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura babandanya kwidoga ko batumva iyo isukari ya susumo bagenewe inyikira basaba abaregwa n'icyo kibazo kubyihagurukira ubuyobozi bw'ihinguriro ry'isukari susumo bwo buvuga ko icyo gikorwa bwagishinze abajejwe intwaro ni inkuru y'ijwi ry'amerika ifatanije n'abanywanyi bari mu burundi dusoberwa na mugenzi wacu desire hatuyimana ari i kigali mu rwanda amezi abiri ararumanye isukari ihingurwa n'ihinguriro sosimo itaboneka nk'uko vyahura imbere y'icyo kiringo ku butaka bwose bw'u Burundi nk'uko vyemezwa n'abakoresha iyo sukari ababa ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura bobo bavuga ko naho babwirwa ko ihabwa abategerezwa kuyidandaza batayikubita ijisho muri zone ya rohero ya komine mukaza isanzwe bamwe abifise abadandaza baho bavuga ko isukari isigaye ari umuzi w'ibuye nk'uko uno mudandaza abibwiye abakunzi b'ijwi rya amerika isukari namba abantu baza ari benshi baza kuyirondera tukabura niyo tubaha hariyo n'abaza bibaza yuko twaba tuyibimye tuyifise mugabo tukabereka n'imifuko yuko ata sukari irimwo ugasanga harimo nk'umuceri rero ukwezi kuraheza ata sukari tubonye hano hantu mu irohero rero ngaho iwacu mugabo nta nta muntu n'umwe ndabona ati ayikuye mu irohero nta n'umwe ahubwo murabe mutugeragereze kweri kuko abanyagihugu barafise ibibazo cyane nk'umuntu afise umwana arakubwira ati umwana abyuka ararira urumva nk'icyo ni ikibazo cyane muraba cyo mwadufasha kweri bamwe mu banyagisagara bamara umwanya munini batonze imbere y'ubudandarizo batondeye iyo sukari abayironse ntibabarenza ikiro kimwe ariko mu minsi heze umuguzi yararonswa iyo yipfuza hari n'abandi bataha uko baje kubera yabahereye ko nk'uko bavyemeza abayazi n'abakunzi b'ijwi rya amerika bagasaba ko hogira igikozwe kugira isukari iboneke nk'uko vyahora ubundi bahora baza nk'ima w'ukwezi basi ntiyakabura nyinshi mugakarwa nk'ikiro kimwe canke ijya ijana jana ijya ku kiyiko nyene bita yo ku kiyiko gutyo gutyo muga ubuhoho nta na nkeyi nta n'ikiro nta ni yo kwijana nta kintu na kimwe saya yuko hamwe hamwe vyoshika nyene ababijejwe bakayiturosa tukagasubira nk'uko vyahora tukaza turayiroha isukari ni ikibazo vraiment nka twebwe abaguzi turahindura tukayibura abana bakagenda batanywa icayi mu gatondo rero usanga usanga ababosi bakibita mugasanga tuko turayiba mu karitiye tukayirondera tukayibura abana bakagenda ku ishuri nk'uko atacayi banyoye ujejwe kumenyesha amakuru mu ihinguro ry'isukari sosimo yabwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko isukari itangwa ku mugaragaro ku badandaza nzobandora jean pierre yabwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko isukari itagomvye gutera ikibazo ijoro twashoboye gutanga isukari ingana itoni ijana na mirongo ine hanyuma porogaramu y'uko uko turiko turayitanga iramanitse hari abatoye ejo aribo bareba twaheze tubona ijana na mirongo ine hari abariko baratora uyu munsi amakamyo ari ngaha hasi murayabona zabi zije gupakira isukari zaba n'iziwacuze ko zirapakurura ivyo mwabibonye abantu muriko muracako ngaha murabona ingene bangana ni ukuvuga yuko twisuka turiko turayitanga komine twabishikiriza kubibaza iyo sukari ya sosumo inyikira wajejwe kumenyesha amakuru muri iryo hinguriro yabwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ingingo zafashwe kugira isukari ishikira abayigenewe abo mu ntwaro uko twasezeranye dukorana ni uko ku munsi ku munsi ku mugoroba mu gufunga ibikorwa ntanga raporo abayobozi bantwara mu ishyirahamwe ico o kiri mu byo banegetse kandi nkora neza kugira intwaro nayo ndayifashe kuyiha ibishobora kuyirongora gukora igikorwa cyane ubu rero navyo nyene biri ngaha baba abasitanteri narabibahaye abashefu do zone narabibahaye naho biri uko vyaragaragaye ko iyo sukari ya sosimo idashikira abigenewe mu turere tumwe tumwe haraheze indwi zibiri uburongozi bwa zone nyakabiga muri komine mukaza bumenyesheje ko hari amatoni abiri y'isukari yaragenewe iyo zone yafatiwe muri zone kinama ya komine ntahangwa amakuru abakunzi b'ijwi rya amerika bahawe n'uwurongoye zone nyakabiga akavuga ko iyo sukari yafatanye umuntu gushika n'ubu izina ryiwe ritaramenyekana gusa bemeza ko ari intwazangabo y'ipete ryo hejuru tubibutse inshuti mwese kamwe kamwe abandanya kumviriza iradiyo ijwi rya amerika isamananira i washington dc mu kirundi ya mukinyarwanda imiryango ita ku bana b'abakobwa mu rwanda ivuga ko abana benshi batewe inda muri iki gihe cya covid cumi n'icyenda naho ibitigiri bitarahurizwa hamwe umwe mu miryango ifasha abana b'abakobwa bahuye n'ibyo bibazo ni lwd learn work develop n'umuryango utari wa leta watanguye umugambi wiswe masenge mba hafi ufise intumbero yo kwita ku bakobwa muri iki gihe uyu mugambi waratanguye gufasha abakobwa kwinjira muri porogaramu yo kuboneza urubyaro mu rwego rwo kwirinda gukomeza kubyara abo bazorera bonyine umugenzi wacu Eugene Mukankusi yaganiriye n'umuyobozi w'uyu muryango ari nawe wawushinze Jean Claude Mwiseneza hamwe na muganga Anise Nzabonimpa nk'abahinga mu by'ubuzima bw'imyorokere mwise neza aratangura avuga icyamutumye gushinga uyu muryango no gushyiraho umugambi wawo wiswe masenge mba hafi umuryango Land Work Develop LWD mu magambo ahenye y'icyongereza ariko mu kinyarwanda abantu bakunda kwita ruwadi ni umuryango twashinze ku itariki eshanu z'ukwa cumi na kumwe bibiri na cumi na gatatu tukaba twarawushinze tugamije guteza imbere umurimo unoze kandi urambye mu rubyiruko ariko ku rundi ruhande tunagamije kugira ngo duhangane n'inzitizi izo ari zo zose zibangamira umurimo unoze kandi urambye muri izo nzitizi tuvugamo ubujiji tuvugamo gushaka abana bakiri bato tuvugamo inda z'imburagihe tuvugamo imirire mibi tuvugamo imihindagurikire y'ibihe tuvugamo indwara z'ibyorezo nka virusi itera sida n'izindi umuryango rero rani waka developu ufite porogaramu zigera kuri eshatu ariko zikubiye mu bice bine by'ingenzi ibyo bice harimo igice kijyanye n'uburezi ndetse no kwiteza imbere hakabamo igice kijyanye n'ibonezamikurire y'abana bato ecd hakabamo igice kijyanye n'ubuzima ndetse n'igice kijyanye n'imibereho myiza y'abaturage ari nacyo tubonamo ubuvugizi cyane cyane bw'urubyiruko ariko by'umwihariko urubyiruko rufite ibibazo cyane cyane kuri aba bana b'abakobwa basama inda z'imburagihe ariko atari n'aho gusa ndetse tugahera no ku buvugizi bw'abana b'abakobwa bari kuri risike y'uko bashobora gusama inda z'imburagihe dushinga uyu muryango rani waka developu twari tugamije ahanini guhangana n'ibibazo by'ubushomeri biri mu rubyiruko ngira ngo unabyumvishe aya magambo atatu icyo ashatse kuvuga mu kinyarwanda mu buryo bw'integeko ashatse kuvuga ngo iga kora tera imbere burya nta muntu udashaka gutera imbere ariko ntiwatera imbere udakora ariko nanone gukora bisaba kunoza umurimo ariko ntushobora no kunoza umurimo utabifitiye ubumenyi bisaba ko abantu bagira ubumenyi mu buryo bwo gukora umurimo ariko nanone bakawukora neza kugira ngo babashe gutera imbere ariko ibyo ntibinahagije bisaba kugira ngo ku rundi ruhande abantu barebe uburyo ziriya nzitizi zose tugomba guhangana nazo iyi minsi rero rani waka devero twibanze cyane mu kurwanya inda z'imburagihe muri aba bana batoya kubera iki kubera ko izi nda z'imburagihe ziratuma abana batakaza mu mashuri kandi nk'uko tubizi ndetse na gahunda y'uburezi mu gihugu ni uguteza imbere ubumenyi kugira ngo abaturage babashe kwiteza imbere ariko bishingiye ku bumenyi n'ikoranabuhanga niyo mpamvu rero ubumenyi n'ikoranabuhanga ntabwo bishoboka abana batize ari nayo mpamvu leta usanga yashyizeho gahunda zijyanye n'uburezi bw'ibanze bw'imyaka cumi n'ibiri ari bwo tuvuga twelve years education ariko ikibabaje cyane ni uko aba bana b'abangavu usanga batarangiza amashuri bitewe n'uko baba batewe izinda z'imburanye niyo mpamvu rero twazanye umushinga masenge mba hafi masenge mba hafi yaje kubera impamvu zikurikira impamvu ya mbere ni uko usanga hari ikibazo kiri hagati y'ababyeyi n'abana babo mu kuganira ku buzima bw'imyororokere n'ababigerageje usanga batisanzurana cyane mu buryo bwo kubyinjiramo neza ariko ikibazo cya kabiri ni uko usanga abana bagize ikibazo cyo gusama iyo asamye ahita agirana ikibazo n'ababyeyi be bose bakinjira mu kibazo yaba umwana usamye yaba se yaba nyina kandi ugasanga ndetse ababyeyi be baramuterera kuko umubyeyi w'umugabo ahita avuga ati mugore dore umwana wawe ni ikigoryi cyawe wananiwe kumurera wananiwe no kumwereka inzira nziza kugira ngo adasama umugore nawe ari we nyina w'umwana nawe akavuga ati dore wa mukobwa we uneje ikimwaro urasije mu muryango bigaragaye ko nta bushobozi bufite bwo kurera ibyo rero bikaba bituma havuka amakimbirane mu muryango anatuma ndetse umuryango wirukana wa mwana cyangwa se ukamukorera ihohotera rituma umwana ashobora gucika mu rugo akaba ashobora kwangara akajya hirya no hino abo dusanga mu migeto n'ahandi atari uko badafite ababyeyi atari uko n'ababyeyi babo badashoboye cyangwa badafite ubushobozi ahubwo ari uko gusa bananiwe kumvikana ku kibazo cyavutse aho rero niho tubona ko nyirasenge w'uwo mwana agomba kuza akabunga akongera akabahuza kubera ko nyirasenge usanga ni inshuti y'umwana kuko na kera na kare tuzi ko nyirasenge w'umwana umwisenge neza amwisanzuraho ariko ni n'inshuti ya se w'umwana akaba ari na musaza we akaba ari n'inshuti ya nyina w'umwana ari muramukazi we ni ukuvuga rero igihe havutse ikibazo ashobora kuba ashobora kubunga bigatuma umuryango nyarwanda udakomeza kwangirika kandi noneho n'ababyeyi b'umwana bakaba bashobora byihuse guhita bamubabarira ahubwo bakareba uburyo bagomba kubafasha kugira ngo umwana wataye ishuri wagize ikibazo yongera agaruke mu rugo bamufashe komeza inzira yari yaratangiye ndetse azagere no ku nzozi nguko rero uko umushinga masenge mba hafi waje tukaba twarawutangiriye mu murenge wa rukara mu karere ka kayonza abana mwakira babageraho gute ni ababyeyi baboherereza cyangwa ni abaganga babapimye inda cyangwa se baza ku giti cyabo ikibazo gikunze kugaragara ni uko abana iyo bamaze gusama inda z'imburagihe abadashoboye kuba bashobora gutana n'imiryango ku mpamvu navuze haruguru usanga baguma mu miryango ariko abenshi usanga imiryango isa nk'aho itabafata nk'abantu mu buryo bw'uburenganzira bwabo ahubwo usanga barabafungiranye mu rugo ugasanga bamwe basa nk'aho babaye abacakara hari n'aho usanga n'urugo rwa rufite umukozi ukorera mu rugo bamwirukana wa wundi wasabye inda y'imburagihe akaba ariwe uhinduka umukozi wo mu rugo kugira ngo rero tubashe kongera kubaha icyizere kubagaga mu buzima busanzwe twafatanyije n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze mu murenge wa rukara mu midugudu ndetse no mu tugari tuwugize tubasha gutoranya ba masenge ba masenge ni ukuvuga ngo dufite masenge umwe kuri buri mudugudu mu midugudu mirongo itatu n'icyenda igize umurenge wa rukara ariko atari nabo bonyine tukagira n'abitwa ba mukuru w'abakobwa mukuru w'abakobwa akaba ari umwe mu bana nawe wagizweho ingaruka mbere y'uko yari yarasamye inda y'imburagihe ariko akaza gufashwa akiyakira uyu munsi akaba ari umuntu ushobora gufasha bagenzi be akabahuza na masenge kugira ngo nawe abafashe gufata inzira nshya y'ubuzima bwabo ubwo rero masenge na mukuru wabo akazi bakora bajya mu miryango iriho abana bafite ibibazo hanyuma bakaganiriza ababyeyi bamara kuganiriza ababyeyi ababyeyi iyo bamaze kubyumva neza babaha abana bakajya mu rubohero hanyuma bajya mu rubohero naho akaba ariho babona serivisi zitandukanye ari naho baganirira birambuye na ba masenge ndetse na ba mukuru wabo bakabakorera ubujyanama bakabasha kongera kubagarura icyizere cyo kubaho inshuti mwese mukunda iradiyo w'ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tubashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa y'aya makuru tubashimiye kandi na fatuma karara yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye yadi rwema niwe yarabihagarariye turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamu mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo n'ijwi ry'amerika mugire amahoro y'umugoroba mwiza mwese